iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanye inshuti zacu mwabonye ikingura ni thomas kamirindi ubasuhuza uwa gatandatu muhire aho muherereye mwese mwese banywanye b'ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari harataho ikiganiro iwanyu mu ntara nacyo kirakurikirwa n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru pasiteri teogene niyonshuti wo mu itorero adepr ryo mu rwanda yaraye yitabye imana yazize impanuka y'imodokari yabereye ikabare muri uganda niyonshuti yarazwi cyane ku buryo bwo kwigisha bwe bwihariye burimo gukoresha urwenya yareraga kandi n'abana yakuye mu muhanda n'imfubyi mugenzi wacu diane nahazwe yaganiriye na murungi saba umunyamakuru wa isimbi tv yo mu rwanda rero wakundaga gukoresha pasiteri niyo nkuru ibiganiro bica kuri yutube yamubajije uko amuzi n'ukuntu bari baramuhaye akazina k'akabyiniriro inzahuke benshi bamuzi nka inzahuke kubera ukuntu yavuga ko yari yarazahaye nyuma akaza kuba umuntu nyine wazahutse nahuye nawe dukora ikiganiro cya mbere mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bisibisibi byari bishingiye ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda muri mirongo icyenda na kane avuga ku buzima bw'ibikomere ubuzima yanyuzemo n'uburyo yahanganye n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi umwana wari warokotse ari wenyine mu muryango uratubwiye ko benshi bari bamuzi ku izina rya inzahuke kubera ubuzima yaciyemo ubwo buzima nibwo bwamurororesheje mu nzira yo kwiha imana mu by'ubupasitori canke kuva na kera yari muri uwo murongo umuryango wabo warasengaga kuko nagize amahirwe yo kujya aho bavukiye mu gacurabwenge ku kamonyi mu muryango wasengaga cyane usibye ko yaje kugira ibibazo byo guca muri jenoside yakorewe abatutsi hanyuma izo ngaruka zigatuma ajya ku muhanda anywa ibiyobyabwenge akoresha droge zitandukanye yari umukozi ukora mu kinamba yoza imodoka ubutumwa bwa pasitori teogene ahanini bwaba bushingiye kuki yagenda atanga ahatandukanye ni ubutumwa bugaruka ku buzima tunyuramo muri rusange ubuzima wa muturage wo hasi uciye bugufi acamo uburyo biba bitoroshye ku muntu udafite ubushobozi kugira ngo niyo mpamvu yagize abantu benshi bamukurikira by'umwihariko yavuga ku bikomere muzi ko benshi bagezweho ingaruka mu buzima butandukanye bagakomereka cyangwa bagakomeretswa yibandaga cyane ku buzima bwite bwa muntu ariko ashingiye ku bwe akababwira aho yavuye akababwira ibyo yanyuzemo akababwira ibyamuhangayikishije cyangwa ibyamukomereye ariko kubera imana akabinyuramo bityo agakomeza n'abandi ababwira yuko birashoboka ko umuntu yaca mu bikomeye birashoboka ko umuntu yababazwa mu buzima ariko hejuru ya byose hari imana umwihariko wiwe yari afise wari uwahe gasaba yari umuntu wigisha ijambo ry'imana yashyizemo burage yashyiragamo burage cyane gusetsa abantu akibutsa abantu ukuntu yanywaga urumogi ariko agahita abwira abajene ati ntimuzibeshye ngo murunywe nimurunywa bazabafunga opeti yari umuntu wigisha agakora uko ashoboye ashingiye ku buzima bwe ariko nanone abibutsa yuko nubwo arimo arabasetsa ariko hakuri ko ubuzima tuba ducamo umunsi ku munsi iragi pasitori teogene asize n'igare ni uburyo yahindutse icyaremwe gishya bityo natwe twumva neza ko birashoboka hahandi habi uri hahandi habi wanyuze cyangwa bwa buryo wababajwemo ubwo ari bwo bwose ibikomere wagize mu buzima bwawe amateka yawe mabi ibyo ngibyo byose byakubabaje cyangwa byagutsikamiye nta mpamvu y'uko biguherana birashoboka ko wahera kuri zeru ukundi ugahinduka umuntu asize kuri ino si abantu bamuvuyemo ndavuga umuryango wiwe bangana gute pasitozene afite abana bane yabyaranye n'umugore we bamaranye imyaka cumi n'ibiri ariko yari afite abandi arera bagera kuri makumyabiri babagira mu rugo urumva ko pasitogene mu by'ukuri afite igiciro kinini cyane muri sosiyete nyarwanda abo bana barenga mirongo ibiri yabarerera iwe ni abana yagiye akura ku muhanda cyangwa se bamenya ahantu atuye umwana akaba afite ubuzima bubi muri famiye ye agafata umwanzuro wo gufata urugendo rw'amaguru akava ahantu atuye akajya kwa pasitogene gusa bicumbitse agahabwa amafaranga y'ishuri hari ukuntu yagendaga bakorera ubuvugizi mu minsi ya nyuma twavuganye ejo bundi haciyemo umunsi umwe yari umuntu wari ufite gahunda yo gukora oruganizasiyo izajya ifasha abantu bavuye mu biyobyabwenge ku buryo yari afite gahunda y'uko iyo oruganizasiyo yazakomeza kuko yibazaga ukuntu azabigenza abo bantu bazafashwa mu gihe yazaba atakiri ku isi murungi saba umumenyeshamakuru yeah. wa isimbi tv tugushimire cyane kuri kano kanya uhaye ijwi rya amerika tunaguhoza ku nshuti yawe teogene niyo nshuti wabutse murakoze cyane diane nkomeza abanyarwanda ntabwo yakorwaga n'abanyarwanda gusa i burundi hari abantu benshi cyane bamukundaga mu rwanda baramukundaga muri kongo mu gice kizwi kinyarwanda baramukundaga mbese yari umuntu umaze kugira izina rinini cyane uh, mu gace navuga ngo ka east africa cyangwa mu biyaga bigari ijwi rya amerika tujye muri uganda bamwe na bamwe bahaba mu buhungiro ntibabashije kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'impunzi wabaye ku wa kabiri w'iki cyumweru benshi muri bo bafite ibibazo by'inzara ignatius bahizi yakurikiraniye iyi nkuru mu nkambi ya rucinga muri uganda iki cyumweru cyose gifatwa nk'icyahariwe impunzi ku buryo ibirori byo kwizihiza bigikorwa mu nkambi zitandukanye ziri hirya no hino mu gihugu ndetse no ku mpunzi zituye mu mijyi icyakora impunzi zimwe zitekereza ko nta kintu na kimwe cyo kwishimira mu gihe imibereho yabo imeze nabi ijwi rya amerika ryaganiye n'impunzi zimwe ziba mu nkambi ya rukinga mu burengerazuba bwa uganda uwo munsi mukuru nta kuntu twawishimira kubera dufite ibibazo byinshi mu rugo ku by'ukuri nk'uko biri turi mu rukinga mugabo turahari tudahari nta kuntu two kwishima turaba tutariye imirima baradupfuye ko nta muntu arima twahora dukora umunsi mukuru w'impunzi tukaririmba indirimbo y'igihugu uba waravuyemo kandi iyo turirimbye iyo ndirimbo y'igihugu hari akantu kaba kagiye mu muryango w'abana twahunganye umwana iyo yakuze aravuga ati mama yahora aza ku munsi mukuru bakaririmba indirimbo y'Igihugu ndi umurundi ariko ntabwo twaririmbye indirimbo bita burundi bwacu ariyo samyi y'uburundi ariryo soko ry'abarundi mbese nta nubwo turi impunzi kuko ntabwo munatuzi iyo muba mutuzi natwe tuba tubayeho nk'abandi ubwo rero nta kuntu twari kwishimira uwo munsi mukuru ntabwo wari uwacu abayobozi b'impunzi bavuga ko bibabaje ko izo mpunzi zititabiriye ibi birori ku munsi wazo kuko utizihizwa kubera ko abantu bishimye cyangwa ko ari impunzi kuri bo cyagombye kuba igihe cyo kuzirikana ibintu bikomeye n'amarorerwa zanyuzemo byose zikabyihanganira douglas asimwe ni komiseri w'impunzi muri uganda icya mbere tugomba kwifatanya n'impunzi tugasabana nazo twibukira hamwe uyu munsi ntabwo ari umunsi w'ibyishimo ariko tugomba kwishimira kwihangana kw'impunzi kuko zinyura mu bihe bikomeye cyane kugira ngo zigere kuri uru rwego rwo kuba zifite amahoro tunawizihiza kugira ngo turusheho gushyira ahabona ibibazo by'impunzi kugira ngo abantu bafite ubushake babe bashobora gukomeza kuzitera inkunga mu bihe by'ubuhungiro kandi no kugira ngo tuzisubizemo icyizere ko hariho ubuzima nyuma y'ejo mu myaka itatu ishize inkunga y'impunzi ituruka mu mashyirahamwe aziha ubufasha yaragabanutse cyane cyane ibiribwa n'amafaranga zihabwa ibyo byatumye ubuzima bw'impunzi bugorana ndetse bamwe bagahitamo kuva muri uganda bagahungira mu bindi bihugu nka kenya izi mpunzi zasangiye n'ijwi rya amerika uburyo ubuzima bwazo bwahindutse kubera ubufasha bwagabanutse abadamu benshi abagabo baradutanya abana kubera ubufasha buke inzara abana dusigaye tugenda tukarondera icyo kurya muri tanzania bakirondera kikabura ubu aho tugeze twiyumvira guta abana nk'uko base badutaye ndi umuryango w'abantu icumi ariko nabuze icepfo cya ruguru amataka barayatwatse nabuze amafaranga yo kuvuza abana ubu unirirwa ndayerera nabuze n'aho mpagasa ubwana buragwara nkabura icyo kubuvurisha kwa muganga kabisa hari bamwe bajana kenya aba nabo baragarutse nk'ubu twamwe turapanga tuba ngo tujye kenya ejo bundi nagiye gutoratora amakara tanzania abasirikare baramfata byabaye ngombwa ko ndongorwa n'abasirikare babiri ariko naraje mfana isoni n'ubwoba kubera ikibazo cy'impunzi boca banseka ndabivuze hari umudamu yagiye gutoratora amakara baramubace bamukuramo n'inda ubu uwo mudamu yarabuze yakira n'ayamira nk'udufaranga nahora ntega twose mwatunkuye ese ko mwatunkuyeho kandi nka mfise abana ndeze nk'imfubyi ese ningena mu bataka nkagenda kwiba igitoke cy'abandi kwakweri kabisa mwihangane mudufashe nk'abantu kuko natwe turi abantu bava amaraso nk'ayo muva frank warusimbi ni umuvugizi wa hcr umuryango ufasha impunzi muri uganda yatangarijwe rya amerika ko ibintu bishobora gukomeza kuba nabi kubera inkunga itakiboneka ati turakomeza guhangana n'umubare w'impunzi wiyongera buri munsi kandi mu gihe kimwe inkunga yaragabanutse cyane kugira ngo tube twaha impunzi ziri muri uganda ibyo zikeneye byose dukeneye imiliyoni magana umunani na mirongo enye n'itandatu z'amadolari y'amanyamerika buri mwaka ariko kuri ayo tubona ahangana n'ibice cumi na bitatu ku ijana gusa inkunga kubura bikomeje gutera ibibazo byinshi cyane abashinzwe impunzi bavuga ko umubare wiyongera buri munsi kubera amakimbirane ari mu karere uganda iherereyemo nko muri sudani sudani y'amajyepfo repubulika ya demokarasi ya kongo na somaliya ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubasuhuza kandi baha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara leta y'u rwanda irahakana ibirego byo gushyigikira umutwe wa m makumyabiri na gatatu bikubiye muri raporo y'itsinda ry'impuguke za loni kuri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane leta y'u rwanda iravuga ko ibyo ishinjwa muri iyo raporo bishingiye ku bimenyetso bidafatika ndetse n'amakuru atizewe ku rundi ruhande leta y'u rwanda iremeranya n'ibyo ibyo iyi raporo ivuga kuri leta ya kongo erike bagira ubusa itangazo ryatangajwe n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma leta y'u rwanda iravuga ko iyi raporo ishimangira intambamyi ikomeye umutwe wa fdrr ushyigikiwe na leta ya kinshasa uteje cyo kimwe no gukomeza kwiyubaka kwawo ugamije guhungabana umutekano wa kigali ubutegetsi bw'u rwanda bukavuga ko iyi raporo igaragaza mu buryo burambuye inkunga y'amafaranga y'intwaro ndetse n'iyo mu buryo bwa politiki fdr ihabwa na repubulika ya demokarasi ya kongo ikanemeza ko ifatanije n'indi mitwe y'inyeshyamba nka fdr irwana ku ruhande rw'igisirikare cya kongo cyakomeje inshuro nyinshi mu bihe byahise kuvogera ubutaka bw'u rwanda icyo akora ku bijyanye n'ibyo u rwanda ruvugwaho muri iyi raporo byo gufasha inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu byo rurabihakana ruvuga ko iyi raporo yashingiye ibyo ruvugaho ahanini ku bihamya bikemangwa ndetse n'isoko zitizewe zigamije gukwirakwiza ibinyoma ko ubutegetsi bw'u rwanda ari bwo bukwiriye kuryozwa umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere mu gihugu biri muri kongo u rwanda kandi ruravuga ko igisubizo rwatanze ku birego bishinjwa igisirikare cyarwo cya rdf bitagaragara muri iyi raporo mu isoko u rwanda ruvuga ko zitari zo kwizerwa impuguke za loni zifashishije muri iyi raporo harimo iya leta ya kongo abahoze mu mitwe y'inyeshyamba abagize imiryango ya sosiyete sivile ya kongo barurwanya hamwe n'abo mu ihuriro ry'imitwe y'inyeshyamba rya wazarendo bafatanyije n'igisirikare cya kongo mu itangazo ryayo kandi leta y'u rwanda irashinja iyi raporo y'impuguke za loni kwirengagiza umuhate wo gushaka amahoro ku bihugu byo mu karere bishyigikiwemo na loni ruvuga ko yirengagije ibikorwa byinshi bya leta ya kongo byo kuvogera ubusugire bw'u rwanda u rwanda kandi ruvuga ko iyi raporo idaha agaciro gakwiriye akaga k'itsembwa kugarije abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi ahubwo igahindukira ibashinja ko ari bo ubwabo bitera iyo mibabaro rukavuga ko iyi raporo yirinze ku bwende kugira icyo ivuga ku mpuruza yatanzwe n'umuryango wihariye wa loni ku gukumira jenoside mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize no mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ku iyicwa ry'abatutsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo iyi raporo ya nyuma y'impuguke za loni yasohotse ku wa kabiri w'iki cyumweru ivuga ko ibikorwa by'igisirikare cy'u rwanda muri kongo byateguwe kandi bihuzwa na general james kabarebe umusirikare mukuru mu ngabo z'u rwanda icyarimwe n'umujyanama mu by'umutekano wa perezida w'u rwanda paul kagame ikavuga ko intego y'ibyo bikorwa ari ukongerera ingufu inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu binyuze mu kuwuha ingabo n'ibikoresho byo kwifashisha mu mirwano yo kwigarura uduce ducukurwamo amabuye y'agaciro mu mugambi wo kugira ijambo muri politiki ya kongo no kurimbura umutwe wa fdrr uretse generali kabarebe ugarukwaho kandi iyi raporo inatunga agatoki abandi bajenerali n'abofisiye bakuru mu ngabo z'u rwanda ku kuba ari bo bayoboye ibikorwa bya gisirikare by'ingabo z'u rwanda ivuga ko zirwanira muri kongo ku ruhande rwa mama makumyabiri na gatatu nyuma y'aho iyi raporo isohokeye ibihugu bikomeye ku isi birimo leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi byasabye u rwanda gukura ingabo zarwo muri kongo itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ryasohotse nyuma y'iyi raporo ryanasabaga u rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa mama makumyabiri na gatatu wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika kandi yamaganye ubufatanye hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'imitwe inyuranye yitwara gisirikare harimo FDLR wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na leta zunze ubumwe za Amerika muri iri tangazo Amerika ivuga ko isaba ishimitse ko leta ya Congo yahagarika imikoranire n'iyi mitwe vuba na bwangu urakoze Eric bagira ubusa leta y'u Burundi iri mu biganiro byo kunagura imigenderanire hagati y'icyo gihugu n'umuryango umwe bw'uburayi Burundi buremera ko hakiri intambwe nini yo gutera mu gukingira ikiremwa muntu no gushimangira demokarasi inkuru irambuye Eloge Birikaneza ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'abaserukira ibihugu bya Buraya mu Burundi barabira hamwe uko uwo muryango wakongera guha imfashanyo leta y'ico gihugu byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Albert Shingiro yibukije amenyesha makuru ko ibiganiro vyo ku zindi ncuro vyatumye ubumwe bwa Buraya buhanagura ivyo bihano bwari bwafatiye Burundi n'ibihano vyari bivuye ku njyaneza politike zadutse bitewe n'ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza cateye impari mu 2010 gatanu yaciye atangaza ko kuri iyi nshuro harimo akarusho twaganiriye ibijyanye n'imigenderanire hagati yacu n'ibyo bihugu turaraba aho tuvuye aho duteye n'iyo tuko turaja kugira ngo turabe ko biriko bigenda neza hari ikitagenze neza dushobora kugikosora kugira ngo imigenderanire igende imera neza gusumba twavuganira cyane cyane ibijyanye n'ubutunzi ibijyanye na bimwe twita kuzana abagwizatunga bakava amahanga mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira tujye turaborohereza kugira ngo baze bakingiwe imitahe yabo ikingiwe mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ibyo byose twabivuganye twavuze ibigenda neza ibigenda nabi ibigenda nabi nabyo katwumvikanye yuko buke buke tuzogenda turabikosora duhinyanyura gushasha kugira abagwizatunga bakava amahanga baze ari benshi hari ikintu umushikiranganji shingiro yagarutse ko kidasanzwe n'ikibazo c'agateka kazina muntu catumye ibihugu mirongo ibiri n'indwi bigize ubumwe bwa buraya bifatira ibihano burundi shingiro yemeje ko hakiri ipfundo rikomeye twavuganye kandi n'ibijanye no guteza imbere agateka kazina muntu nababwiye yuko iby'agateka kazina muntu ari ibintu dukora ku neza y'abenegihugu bacu kubera bifasha abenegihugu kwiteza imbere bagakora batuje twavuze yuko uburundi burimwo demokarasi mugabo ari demokarasi nshyashya ikiri ntonya hama nawe akaba ari amademokarasi yagiye kuva kera yuko tutokwibaza ko twakora icyo gikorwa cyo kimwe mugabo ko dugifise ibyo tubwiza gukosora buke buke mugabo ko ibyiza byinshi biriko birakogwa ibisigaye gukosorwa natwe uzobikora ku neza y'abarundi bacu kandi nabo nyine bafite icyo bafasha bagafasha kugira ngo icyo gikorwa kigende neza ubumwe bwa buraya bwo bwibutsa ko butigeze butererana abarundi n'aho bwahagaritse gucisha amahera mu minwe ya leta Martina Bohovac Pekayovic Cegera c'ubuserukira ubumwe bwa buraya mu Burundi niwe yavuze ku izina ry'uwo muryango Nous devons préciser néanmoins que nous restons et nous avons resté tout ce temps auprès du peuple burundais.
tubwirizwa kwibutsa ko muri ico gihe cose tutatereranya abarundi kandi ko tutahagaritse imigenderanire turafasha mu vyerekeye imibano amagara y'abantu amasoko ntanganguvu indero inyubako n'ibindi
mu nama yo kuri uyu wa kane kandi havuzwe ikibazo c'umutekano muke wo mu buseruko bwa kongo umushikiranganji shingiro yashimagije intererano no kwitanga kwa perezida evariste ndayishimiye mu kugerageza gutorera umuti ico kibazo umupfasoni martina borovike pekarovike nawe yahagarariye ubumwe bwa buraya yagarutse ku kintu kiraje ishinga uwo muryango intambara iri hagati y'uburusiya na ukraine uburundi bwanse bugira aho buhagaze muri izo ndyane ariko bwakira umushikiranganji w'imigenderanire y'uburusiya n'ayandi makungu mu mpera z'ukwa gatanu uyu mwaka bushimangira ku bwigenge bw'ibihugu bubwirizwa kubahirizwa ubwo bwigenge albert shingiro yongeye kubugarukako abonana n'intumwa z'ubumwe bwa buraya ibindi twavuganye twavuganye n'ibindi tugiye gukorana mu minsi iza kugira ngo ibyo twavuganye bitagenda neza dushobore kubikora twuzuzanya twuzuzanya kandi twubahana si bimwe umwumva kera avuga ati aba baratanga itegeko ku bandi tuvuga tuzovugana twubahana ku neza yacu no ku neza yabo kuko murazi yuko ata gihugu c'icana kibaho igihugu cyose gifite icyo gifasha ikindi n'ikindi gifite icyo gifasha ikindi ubumwe bwa buraya bwafatiye ibihano leta y'uburundi mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho uwo muryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta mu kwa kabiri umwaka uheze ibihugu bigize uwo muryango byarafutse ivyo bihano ariko kugera ubu ntibyaratangura gusubira gucisha amahera mu minwe ya leta eroge buri kaneza ijwi rya amerika
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda leta y'u rwanda iravuga ko yiteguye gufasha umurundi uwo ari we wese wifuza gutaha mu gihugu cye umubare w'abarundi bahungiye mu rwanda batahu kugenda ugabanuka bamwe bakavuga ko batarizera umutekano muri icyo gihugu ndetse hatunga imana mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi igenekezo rya mirongo ibiri za kuno kwezi leta y'uburundi yarongeye gushishikariza abarundi bahunze gutahuka mu gihugu cabibarutse leta imenyesha ko abarundi bahungutse bakiranwa ugweze kandi ko babayeho neza aho bashikiye mu mihani iwabo igatera kamo abakiri mu mahanga gutahuka kwifatanya n'abandi barundi kubaka igihugu cabo baterere mu iterambere umwunganizi w'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu n'umutekano general de brigade bonasinze celestin yamenyesheje ko amahoro yiraye mu burundi abarundi bahunguka bavuye mu bihugu bitandukanye bakiranwa ugwezi mu gihugu c'abibarutse leta y'uburundi izobandanya yakira abenegihugu bayo mu ntumbero y'uko bose baterera mu iterambere kugira ngo uburundi bugere kuri rya hangiro ry'uko uburundi buzoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine kazoba n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya mahama bamenyesheje ko kuba mu gihugu cawe ari vyiza ariko ko uwo mutekano abategetsi bavuga atawo babona bamenyesheje radiyo ijwi rya amerika ko umunsi bazoba bawizeye ijana ku ijana atawuzorinda kubararika igihugu c'amapfukiro turagikunda kandi turacishimira cane kuba twosubirayo ariko gushika kuri iyi saha ntabwo novuga ngo nuno musi turagiye ko ntiturigera twumva yuko hari umutekano ku buryo ibintu yokwishimira ngo ndagiye gusubira mu gihugu ni uko amahoro ataraboneka uwumva muri we amahoro yabonetse umutima we aragenda ariko muri rusange ntabwo twese amahoro araboneka ku buryo twafuza gahunda yo gutaha iyo umuntu ari karahunga ubonye abandi bagenda ugomba kugenda kuko ushobora kurangaraho gato ukabigenderamo ariko mu guhunguka nabwo iyo ubonye umutekano wawe ko wuzuye ugomba guhunguka ubonye umutekano wawe utaraboneka ugomba kuba utegereje ko ibishatse jean bosco arongoye impunzi zibaha imahama abibona co kimwe n'abarongoye asaba ariko abavyifuza kandi babona ko atantambamye zihari kwitabira akamo ka leta n'abagiye bamwe n'abandi bataha ku bushake hari tuwagiye tubona bariko baragaruka ntitwohedera kutakivuga tugiye bagaruka abari mu giturage twumva baragarutse kubera umutekano muke mu gihugu twaje tuvamo c'uburundi rero mu ncamake kumbure n'abari hano n'abandi barumva amakuru kuko isi urazi ko ari umudugudu barumva amakuru bakumva bimwe n'ibindi bigatuma kumbure nawe arafise ako gatima ko kugenda bihinduka igihugu cy'u rwanda cyahaye indaro impunzi z'abarundi kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kimenyesha ko gikorana neza na leta y'uburundi mu gutahukana uwo wese avyipfuje umushikiranganji kayisire marie solange mu vyajejwe harimo impunzi amenyesha ko n'uno munsi woshaka gutahuka biteguye kumufasha gushika mu gihugu cyamwibarutse ubundi gutaha ku bushake ni bimwe mu bisubizo birambye bigenerwa impunzi no mu mategeko ariko gutaha ku bushake biterwa ni igihugu wahunze umutekano uhari n'icyo wahahungaga iyo rero bibaye sitabirize ushobora gutahuka ku bushake mu rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugeza mu mpera z'ukwezi kwa gatanu uno mwaka hcr imenyesha ko impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo itatu n'amajana arindwi na mirongo itanu na batatu zimaze gutahuka ku gushaka kwazo leta y'u burundi yamyerekana ko yifuza ko impunzi zotahuka bigaragarira mu ntumwa zagiye ziraja mu bihugu bitandukanye byahungiyemo abarundi kumvisha impunzi uko mu gihugu byifashe kugira zitahe mu kwezi kwa cumi na kabiri igerekezo rya cumi n'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri intumwa za leta y'u Burundi zirongowe na lieutenant general ndayambaje andre umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu zaragendeye impunzi ziba mu gisagara cya kigali no mu ikambi ya mahama izo ntumwa zamenyesha impunzi ko zotahuka kuko amahoro yagarutse mu gihugu muri leta y'u Burundi bamenyesha ko aho igikorwa cyo gucura abarundi bahunze kigeze bishimishije bamenyesha ko ku mpunzi z'abarundi barenga ibihumbi majana ane bari barahunze uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hadutse indiyane za politiki ibihumbi majana abiri na cumi n'ijana na mirongo irindwi na batatu gushyika mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu bari bamaze gusubira mu ngo zabo desire atungimana kigali ijwi rya amerika inteko nshingamategeko y'u Burundi yatoye itegeko ryemeza uko leta yakoresheje ingengo y'imari mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe bibiri na makumyabiri na kabiri inkuru irambuye tiyarive ndayishimiye mu mvune imvano umushikiranganji ajejwe ubutunzi yasiguye kuri iyo neguro y'ibwirizwa ifise akarusho kuko hazihwezwa amafaranga yakoze co kimwe n'ibikorwa byarangurwe odese niyo nzima ntasiga inyuma ibikorwa bizorangurwa mu gihe kiza bizeye ko muri iyi porogaramu y'ubushyuhe hazobarimo akarusho ugereranije n'uwo mwanya abantu bafashe bamaze hafi kwezi kose bamwe bose bariko baragerageza gushyira mu ngiro rubijimbe yuko itangura nuko bamaze kuyishyira mu ngiro barabona ibintu batoyikoresha ibyo ari byo turizera yuko hazobarimo akarusho imaze kuja mu ngiro tuyikurikirana rero tushiramo ingufu nyinshi mu kuyikurikirana kugira ngo ibikorwa byateguwe bizoje abiye bizoja mu ngiro hari rero bamwe mu bashingamateka berekana amakenga afatiye ku ngurane zirenze urugero zishobora kugira ingaruka ku mafaranga leta izokoresha ku mwaka uza bafatiye ku kugene ayategekanijwe agenda yongerekana avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mafaranga leta igiye gukoresha hisunzwe ibikorwa n'umwimbo bizotanga
zigenda ziduga dane anane bwa nyamagaye ko yandituma interiyeri igenda iraduga dane anane bice muri ibi byo kuyandika faveri bondo trezor rezobligation murashaka kwibaza ati muri bije porogaramu situwasiyo n'irisika kuyoproduiza uyu mushingamateka nawe abaza ko mu gihe amafaranga yakoreshejwe mu yindi myaka atigeze aja ahabona ko vyoba bigira inkurikizi ku butunzi bw'igihugu nyakubahwa mushikiranganji nk'umuhinga yogira ico atubariye hari amabije twagiye turatura canke abari ngaha turi batwe kuva madeni biseti kuduga ariko amaruadore rwima n'amakonti kandi y'ayo mabije atigeze aje ahabona kugira ngo haboneke tutwise nyakubahwa mushikiranganji nabigomba azi kw'ivyo atangwa ntibishobora gutera mu butunzi bw'igihugu mu byashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta naho yigeze yereka inama nshingamateka igisata cakoresheje amafaranga menshi thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mudutega amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi igipfunsi gitamiye ntikiguhe ntikivuze induru ngo wumve murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu kanya gato cyane murakurikira ikiganiro cy'umuziki maze rero mugire wikendi nziza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama